iyi mukomeje kumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wevu kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mukadukurikira kandi kuri facebook kuri aderesi yacu radiyo yacu no kuri site yacu wa eshatu radiyo yacu viyawe akadomo komu ushobora kandi kutugezaho ibitekerezo mukoresheje aderesi yacu radiyo yacu arobazi gmail akadomo komu hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Jeffrey mutagoma ndabasuhuje mwese mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kivuga ko mu myaka ibiri ishize umubare rusange w'abantu batarabona akazi wagabanutse mu gihe abakabonye biyongereye imibare itangwa n'icyo kigo yerekana ko abatagafite bagabanutseho rimwe n'igice kimwe ku ijana mu gihe abagafite bazamutse ku rugero rw'ibice bitandatu rwa gatandatu n'ibice bibiri ku ijana ubwo ni ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bafite imyaka cumi n'itandatu kuzamura naho ikigo trading economics gikora ibyegeranyo ku buzima bw'ubukungu bw'ibihugu bitandukanye kivuga ko mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uwo mubare w'abadafite akazi rero uri hasi kurusha mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twagombaga kubatumirira abahagarariye urubyiruko rwo rugize igice kinini cy'umubare w'abashaka akazi cyangwa se w'abakora ariko ntibyadukundiye niyo mpamvu nubwo tutari buze gusobanuza byinshi nk'uko twari twabiteganyije turi buze gusangira ijambo mutubwire uko mubona iyo mibare igaragara mu bitabo ugereranije n'uko mubibona bihagaze aho muri ese mubona koko umubare w'abantu babura akazi ugenda ugabanuka abagize amahirwe yo kukabona se ni irihe banga basangiza bagenzi babo bakigashakisha duhe nimero yawe kuri facebook cyangwa kuri whatsapp yacu tuguhamagare nongere mbibutse ko aderesi yacu kuri facebook ari radiyo yacu noneho nimero yacu ya whatsapp ni akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe hagati aho turakomeza tunabahe uturirimbo two hirya no hino duhereye kuri bombole bombole ya marshal ugeko
omunyeranzihiro munahiwe gubombole bombole kandi muzihira agasayo we kabombole bombole omunyeranzihiro munahiwe gubombole bombole kandi muzihira agasayo we kabombole bombole ah, eh, eh, eh, eh, eh. kabombole bombole ah, eh, eh, eh, eh, eh. kabombole bombole ziranzihiro munahiwe kandi gogo ziranzira gasayo we kandi kako ziranzira omunayi we kandi gogo ziranzira gasayo we kandi kako chapa chapa kabomole bomole omunyeranzihira omunayi we gubomole bomole ani muzihira gasayo we kabomole bomole omunyeranzihira omunayi we gubomole bomole ani muzihira gasayo we kabomole bomole bakulamuse asile bange bashi bakulamuse asile Sayo we, kabombole bombole. Omunyera nzihira munahiwe, kubombole bombole. Ani muzihira gasayo we, kabombole bombole. Ah eh eh eh eh eh, kabombole bombole. Ah eh eh eh eh eh, kabombole bombole. Zira ziro munahiwe kanigogo, zira zira gasayo we kanikako. Chapa chapa, kabombole bombole. omunahigwa gogo agasayukan kako omunahigwa gogo agasayukan kako nekuyimire aha nekuzinire aha nekusinise aha bombole bombo sama bombole bombo sama boy bombole bombo mareshale bombole bombole madoa radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga abakunzi ba muri sanga batangiye kuduhamagara uwa mbere dufite ku murongo ni victoire urakitsaho
meze mute meze mute turaho turashima nyagasani
ego uraduhamagara urahagana he victoire
i kigali mu rwanda ye nuko nuko igitekerezo cyawe victoire
icyerekezo cyanjye ni kiravuga gitya Mm.
Eh, akazi akazi urebye niyo ngingo twari turi kuvugaho Mm.
ariko akazi urebye mu rwanda rwose kari kuboneka Mm.
nubwo bitari ku rwego ruri hejuru ariko akazi byo kari kuboneka ugereranyije no kuva wenda ibihumbi bibiri na cumi ku- kugera ubu ngubu bibiri na cumi n'icyenda aho tugereje ubu Mm. ubwo ni nko mu rubyiruko cyane cyane urebye uburyo kari kuboneka karaboneka mu- urebye ni nka kahe kazi cyangwa se aho agakunze kuboneka cyane
mu rwanda ubu ngubu akazi ka leta ntabwo kari kuboneka cyane ariko kwihangira imirimo urabona ko aribyo bo mu rwanda bashyize imbere nk'umuntu ubasha kubona kuba yabona igishoro
Mm.
arakora cyane mu rwanda kandi akiteza imbere ariko bitavuze ko na leta mu- no muri leta bakabona kuko hari ibi- hari nk'ibigo byaje bifasha urubyiruko n'icyo bita bdf nubwo nabyo wenda hakiri imbogamizi ku ngwate ku ngwate kugira ngo ubone iyo nguzanyo Mm.
ariko ubona ko byagiye biteza imbere urubyiruko aho byatangiriye n'ubwo na twasaba leta y'u rwanda kuba yakongera ingufu ikongera ikongera amafaranga itanga kandi bikanakorwa vuba
ye hanyuma wari uvuze uti iyo ubonye igishoro akazi karaboneka kiraboneka se cyo
ubuze igishoro wari uvuze uti iyo ubonye igishoro ukihangira imirimo bi- akazi karaboneka Iki- ku- kukibona biroroshye
igishoro nyine nicyo kibazo igishoro kirakomeye kukibona Mm.
kuko urabona urabona nk'urugero nka muri kaminuza zo mu rwanda
Mm.
buri mwaka ubu ngubu hasohoka abantu ibihumbi mirongo itanu mu makaminuza yose Mhm.
ni ukuvuga ngo rero ntabwo warangiza ngo uhite ubona n'icyo gishoro utarakora biraza kugusaba gukora mbere na mbere kandi ntiwakora Cyangwa udafite uti- igishoro
kandi ntiwakora udafite igishoro ariko icyo gishoro byiburayo ubashije kuba ufite makeya makeya waheraho leta bdf iragufasha ariko nabyo biracyari ku rwego rwo hasi urebye Mm. Na- urubyiruko Mm.
naho ibyo bavuga guti urahanga imirimo ura- murahanga se bigahangika bikemera
birahanga cyane bikemera kuko n'ingero zirahari hari abantu baba bariteje imbere baba bariteje imbere nk'urugero Mm.
nk'uru- nk'urugero nk'abantu baf- ba- batangiye bafashwa na bdf bariteje imbere ubu ngubu ba- bafite bafite igishoro kiri hejuru cyane ba- abata- a- ariko abatangiranye nabyo kuko nu- ubu ngubu ubu ngubu bigenda gake gake na nicyo twasaba leta y'u rwanda kuba yako- yashyiramo ingufu cyane nk'uko iri guteza imbere imyuga
urakoze cyane victoire eh, aho ngaho ndumva biri amahire eh, ubwo abashoboye kubona igishoro bahanga akazi bigakunda ubwo twavuga tuti imana ishimwe urakoze cyane victoire ugire umunsi mwiza aho ngaho i kigali mu rwanda
murakoze namwe barakarama
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda reka twakire tiyeri You have
amahoro neza edi
Eh, amahoro tiyeri ni jeffrey ariko ndumva uri ahantu hari agasaku sinzi niba wakwigira hirya gatoya
yego reka nigire imbere gato uretse ko kumbure namwe tuwumva nabi
Eh, tura- turagerageza tuvuge cyane ariko ndumva uri ahantu rwose hasakuza ubanza wari wagiye wari wagiye kumureba wa muntu bajya bareba muri aya masaha hirya aho muri ibyo bice
yego ariko ubu ngira byifashe ne bimeze neza Eh, tiyeri rero uraduhamagara uri ahagana hehe
ndi bujumbura mu burundi aha ibijumbura mu burundi ibijyanye n'umurimo byifashe bite
edi reka ko mbure jewe mvuge ko numvise bijya byashyikirije ko byifashe neza ibitigiri biriko biratera imbere rero nabaye nk'ukangutwe kubera ko sinzi ndibaza ko kumbure bijya biharuro kugira ngo babishyireho hariho abantu babikora kandi babifitiye ubushobozi bakora ibyigwa ukabona ko babikoze nyene nibaze rero ko kumbure sinovuga ngo harimo ububeshyi ariko nibaze ko nimba harimo ameliorasiyo muri ivyo bijanye no kuronka ubuzi novuga ko bidasemeye aha ndabivuga mfatiye aho mbona mbaye ngaha i bujumbura urabona ko na ugwaruka rwinshi rwinshi kandi rusohoka amashure mu ma universite mu ma ekole tekinike ukabona ko basohoka ku bwinshi mugabo ukabona ko bahejeje niyo babajije bahejeje n'umwiheburo mwinshi mbere ubu bamwe basigaye bagera ku rwego rw'uko biyumvira bati twebwe ntitwuje kuvuga ngo tugiye kuryoherwa ngo tunywe amayoga kubera ko twarose diporome bo bavuga bati bijya nubwo byabaye iyo turoye ahubwo tugiye mu mwijima kubera ko tutabona iyo tugiye twerekeza iyo baza berekeza kera twahora tumenyereye umuntu asohotse atashobora guca aronka akazi mugabo rero twari tuzi ko kumbure jewe mbonye ijya ekole fondamentale nari nzi ko kumbura umugambi wa leta ari ug- ari- leta igamije ko ubuzi bugwira gutyo kumbura urwaruka rugashobora kwimenya rukitunganya kugira rushobore kwikorera ibyago bwo nyene kubera ko ndabivuze neza ubuzi bwa leta turabona ko uyu munsi ni ikigoye rero byobaye byiza umunyagihugu canke urwaruka rwibaye ko rugashobora kwitunganiriza imigambi mugabo Erega uko ibyo- tubibona ingorane ihari banashaka impinga ni ndende kuko nibyo politiki ya ekore fondamentale yarabayeho kugira ngo abanyeshuri bashobore kwiga ibyo gushobora kwitunganya mugabo kuronka inyigisho nziza zi- zibafasha kugira paratike ku- gushyira mu ngiro bya bindi biga nicyo kibuze Ariko Urumva, icyo nari Thierry?
kuvuga ni- ni habe politike kirera ubwa mbere aha niko ndavuga ku ruhara rw'uburundi Eh, habe politiki igaragaza habe politiki igaragaza neza uko abategetsi batunganya bifuza ko urwaruka rw'uburundi rwoza ruraronka akazi gutyo habeho n'ibigega bashaka bishyigikira ubu zisa nk'amaentreprise naissance ashobore gushigikirwa ha- habeho mbere no koroherezwa ku ma exoneration kugwaruka hanini gutyo ndibaza ko ubushomeri buraheza bukagabanuka ntasize inyuma y'uko n'urwaruka dukwiye kwikubita agati kuko benshi ba- bizeye leta ariko akazi ka leta niko kwamaho igihe cyose murakoze cyane urakoze cyane tiyeri kudushyikiriza igitekerezo cyawe aho ngaho i bujumbura ugire umunsi mwiza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda reka twakire na inosa
Halo?
wi inosa uranyumva
Eh, ni amahoro.
ye inosa turavugana uri hehe
I Bujumbura mu Burundi.
ye i bujumbura mu burundi umurimo wifashe ute
Umurimo uriko uragenda neza. Yego.
Mm.
Turashi. Mhm.
turimo turaganira rero ku bibazo byerekeranye ni- n'akazi niba kaboneka niba ah, kukabona byarabaye ingume tureba nk'uko twabivuze iriya mibare igaragazwa n'ibigo bitandukanye eh, by'ibihugu by'u rwanda n'uburundi ivuga ko umubare w'abantu babura akazi ugenda ugabanuka aho ngaho i burundi wowe ubibona ute
Oya ngahe Burundi akazi akazi ntikokwira abize bahari ubu kubera abize baciye baba benshi muri icyo gihe giheze niho kamera nk'akaboneka mugabo ubunya na leta iradusaba yuko umuntu ariwe yogerageza kwi- kwiyungunganya kugira ngo arondere kujya n'abarabaha nibyo victoire i kigali mu rwanda yari arimo atubwira yuko bo bamaze gufata umwanzuro wo gutangira gu- gukora kwikorera bagahanga imirimo bagashaka igishoro bagahanga imirimo bagakora kandi ngo biraza aho ngaho i burundi naho birakorwa
rero ngaho i burundi twaragize hariho n'amakoperative nyine leta yagerageje ku- kutubwira tuze turajyamo hanyuma rero ndibaza yuko imbere hadoba heza Mm.
yego wowe ubundi wari uhamagaye mu by'ukuri ushaka kudushyikiriza iki ku bijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi
nashaka gutumirira urwaruka yuko eh, rutokwizera akazi ku- kuri leta ahubwo bo kwihangira nyine imirimo kugira ngo akazi kabonetse baka- tu- tukakaronka uko nyine
naho leta yo ntacyo yibwira
leta nayo noyisaba yuko yo yoca ibyo iraraba bano nyine bahejeje amashuri ikaraba kugene yo yo bategekaniriza imi- imigambi bokora
urakoze cyane inosa aho ngaho i bujumbura ukomeze kugira icyumweru cyiza
yego twese
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri john ikaze mu kiganiro muri sanga niba neza
amakuru amakuru ariko ndumva uri ahantu hari agasaku Eh, ni- nari ku gahanda ku muhanda Eh, gerageza wikike ahantu leta yinjira inyuma y'umuhanda Eh, gera hirya gatoya kugira ngo yashakaga kuba abantu kuvuga kuri ibyo- kuri iyo nsanganyamatsiko yego ye ngende mu rwanda Mm.
nkibaza mu rwanda rwose akazi ndabona wapi ntabwo kaboneka ndabishingira ku bintu nka bingahe nka bitatu Mm.
mu rwanda urabona aba- amatagisi tagisi zino zitwara abagenzi yego ye bakuyeho abakon- abakomvayeri kondakita Mhm.
ni ukuvuga ngo bara- ko tagisi zabaga mu gihugu zose uko zanganaga b'abo bantu bose bicaye mu rwanda umuntu ashaka kino none bita se byagenze ikiyede.
gute bagenzi ntibakigenda Ah, babikuyeho bakoresha ekinuza tapu andi go
Ah, yesi noneho bibaza abo bantu bose bicaye babuze akazi sibyo ubwo ubwo ni ikoranabuhanga Kera mu rero Rwanda ryirukanye mu gihugu- abantu
mwe mu gihugu abantu bose bi- babuze akazi mu rwanda umuntu kugira ngo Ariko yajye ntabwo ari gushaka bose.
n'ako Na- kurikiye ntabwo ari bose, John, ntabwo- ni ni amakampani yiyubakira bya bimodoka bimwe biponda imicanga Na- ni ukuvuga ngo kugira ngo ubone akazi nta kikiyede abize nibo batekereza ariko sayidi itarize ntabwo bo bayirebaho wa muntu utarize utararangije amashuri ngo ashake akazi ka gavumenti biramugora kuba yabona akazi kandi baba ari imibare bareba bariya barangije ziyirigwa akaba aribo babari- babara bag- bakora igeneshereza bakabara iyo mibare ariko ntibarebe urubyiruko rwakikije amashuri umuntu arwavuga ati ruri hanze ruri jobulesi nta kazi rufite
Eh, na- nkibaza rero batubwire icyo bashingiraho kugira ngo ba- batange iyo mibare y'uko akazi kaboneka muri urwo rwego urabona ejo bundi cyagiye muri foundation ubonye ukuntu urubyiruko rwanganaga ni because they don't have a job hmm? so Ariko wowe- bagira igishoro cy'ibihumbi like one hundred thousand ariko wowe ndumva ndumva uvuga n'icyongereza wowe ndumva uvuga Mm.
icyongereza warize none kuki uvuga ko akazi ntagahari kandi wowe warize
njyewe kwiga se Mm.
anjye n'abandi n'abanyamahanga jasi nabashe kubana nabo mbyiga ahubwo ntabwo nakize mu ishuri none Ni se icyo john kuvuga gusa Eh, reka nkubwiye ndabizi ko didasi aradutegereje ku murongo wa telefone ariko didasi uba wihanganye gato reka mbaze mbaze john ko victoire ko yatubwiye ati akazi karaboneka iyo ufashe igishoro ugashora ukihangira umurimo akazi hano mu rwanda karahari I- bimeze bite njyewe mfite ibihumbi ijana nandangiye nta purani y'ibyo bihumbi ijana nabishoramo iki nshyizemo n'imisoro ya gavumenti nta purani y'ikintu nayakoramo ushatse kuvuga ko eh, eh, ushatse kuvuga ko igishoro kibura cyangwa se leta igasoresha menshi igishoro igishoro ni menshi ushobora kuba ufite amamiliyoni zigera muri eshanu amafaranga menshi kuko amafaranga makeya ntabwo rwose wayapfa gushora mu rwanda n'inzu gukodesha renti birahenda mm. kuko ibihumbi ijana rwose nta kintu wapfa kubikoramo rwose ndavugisha ukuri n'abantu benshi bari mu rwanda barabibona bisaba kuko mu rwanda abizi ntabwo ari akajagari nka za uganda urashora makeya ku muhanda ngo ukarange ibiti ngo amacipsi ngo ukarange ukore capati inaha bisaba amasuku umva rero inaha biba bigoye
none urumva hakorwa iki john urumva byagenda gute bakoroshya bajya bakora ikintu nasa- natanga nasabaga leta kuba yadushyira nka sititi zi- zigenewe kuba ibyo bintu twabikuramo abafite igishoro cya make bakagira nk'ahantu baherera wenda tuzi abashyitsi nimba baje batazajya bavuga ati bano bantu bara umujyi barawanduza tukagira nk'imihanda tugenerwa kujyamo
urakoze john u- kuri ibyo bitekerezo byawe Cyane ngo ugire birakoze.
ugire icyumweru cyiza sawa murakoze ku murongo wa telefone dufite didasi gaspar na emeri reka duhere kuri didasi didasi ikaze mu kiganiro muri sanga
Eh, ndahari Eh, ni angel mperereye i musanze Mhm.
Mm, nashaka gutanga ibitekerezo ku iyo ngingo njye nabonye harimo kubeshya Mhm.
kuko nkurikije njyewe ahantu mba nigeze nabaye mu cyaro mba no mu mujyi hose usanga urubyiruko ari rwo bashomeri benshi babaho mu rwanda kandi noneho nta ari uko urubyiruko rudashaka gukora ahubwo rushaka gukora ahubwo rurakorera he leta irarufasha iki usanga kenshi nimba urubyiruko ashatse wenda nk'ibihumbi magana abiri cyangwa ijana akaba ati kenshi uruzi utuntu ngira ute akenshi bamwe usanga imisoro ye yonyine igasanga imisoro iruta inyungu abona akaba yasora akoreshe no kurushora urakoze didasi reka twumvikane leta leta y'u rwanda nzi ko yashyizeho kiriya kigo cya cya tiveti nzi ko eh, yashyizeho ingamba zo koroshya kubona igishoro ah, mu mu mabanki ku bantu bashaka ubucuruzi ibyo Ehe.
byose ibyo byose byari bigamije kugira ngo urubyiruko rushobore kwihangira imirimo kuko leta idashobora gutanga akazi ahantu hose none rero ibyo byose wowe ubikubye na zeru
none si kandi nimba uvuze uti ngenda guha igishoro ndakorohereza ubona igishoro warangiza cya gishoro umpaye ukumva ko n'ubundi ngomba kugisubizamo ndi gutanga imisoro y'umurengera tugabanya imisoro ubu uzi ko iyo nyungu ya banki nza- nza- nzayishyura nte kandi imisoro yose nyi- inyungu yose nyitanga hafi mu misoro
none wowe ukumva icyo atari ikibazo Mm. ukumva ukumva wumva hakorwa iki rero wowe
ikintu ngewe numva ni ukugabanya imisoro bakurikije buri wese urushoro afite kuko ntabwo uzambwira nimba umuntu acururiza ahantu abakiriya ntababona ntabona ariko noneho imisoro bakayizamura n'ubundi ukumva arasora cyane n'iki byose byose zagira nyuma ya misoro bimuce urutege bitume atagira ute adakomeza gukora
ariko aho ngaho i Musanze ko nzi ko abantu rimwe na rimwe bajya babumbira mu makoperative bagahinga ibirayi bakakora ibintu nk'ibyo ngibyo naho imisoro irakabije
hose ngewe ukubwira bino ntuye mu cyaro kumva kandi umenye ko mu cyaro ariho ubuzima bworoha ariko iyo wibeshye ngo ari akantu ufunguye gatoya batangira kunyimba ufite yenda ucuruza igi- nke- nk'ubushera ziri- nk'ibijerekani nka bitatu ubu urukumva urwo rushoro ni urushoro rworoshye kuko yenda inzu hari igihe uyikodesha ibihumbi bitanu urukumva inzu uyikoresha make ariko noneho ugasanga amafaranga y'u- y'urushoro agiye kungana n- n'intuza utanga hafi mu mezi nk'atatu
ubu na hahandi kuri bazirete na hahandi kuri bazirete ujya eh, rubavu ntabwo bagicuruza za mboga ku muhanda
imbaga ku muhanda barabiciye ngo ni akajagari Mm. babahaye isoko Eh, ariko
isoko nyine reba isoko na n'ubundi urwo rukuba niba rufite igiciro cy'ibihumbi ijana ukaguramo igisima urukumva ukagura aho gukorera rwa- noneho rugakubitaho imisoro urukumva rwa rushoro usabwa ngo wongere wongere wongereho urundi ku bwawe rero didasi ukavuga uti leta nirebe uburyo yatugabanyiriza imisoro igisoresha umuntu ikurikije Eh, ubundi dukorere amaboko mu mufuka twe dukore ariko noneho imisoro itakanganye urakoze cyane didasi kuri ibyo bitekerezo ukomeze kugira icyumweru cyiza aho ngaho i musanze mu majyaruguru y'u rwanda radiyo ijwi rya amerika dufite na gaspar ku murongo wa telefone gaspar ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane ndabakurikiranye kandi
ye turimo turaganira ku bijyanye n'akazi turaganira ku mibare um, igaragara mu byandikwa ko umubare w'abantu babura akazi ugenda ugabanuka mu gihe abakabona bagenda biyongera ubwo ubibona ute
mbogenda natanga nk'urugero nk'aho naba ndi hari ukuntu twaba kwenda abagenda bakabona yenda biyongera bitewe n'ubumenyi bagiye bafite Mm.
akaba ari nayo mpamvu bagenda babona ako kazi ariko hari- nagaruka kuri cya mugenzi wanjye yari avuze harimo nka- nk'urubyiruko ruba rwarize amashuri rukayacyikiriza ugasanga ntabwo rwo rubashije kwibona wenda mu mu buryo bwo kuba bakiteza imbere bakaba babona ako kazi kuko bakikije amashuri nyine ntabwo bahita babona akazi nk'aba- nk'abarangije bafite imanite ntabwo byakunda ahubwo bihita bigaragara bigatuma ko umuntu nibura afunguka mu bwonko agakoresha ubwonko bwe kugira ngo yihangire umurimo
ariko Ahubwo ariko ibyo usanga- ngibyo nibyo john john yavuze ati jyewe mfite ibihumbi ijana am- ni munyereke icyo mbikoresha kandi ndi tayari gukora
Ah. icyo yavuze cyo eh, birashoboka kuko icyo umuntu yize usanga nyine we nta bushobozi bubaye bukeya biba ngombwa ko nyine wihangira umurimo iyo ufite nk'utwo duhumbi ijana bikaba ngombwa ko ureba uburyo ejo twakunguka mirongo itanu kabiri itanu gutya gutya ariko ni byiza ko ko n'umuntu no kwihangira imirimo aho kubijyana numva byaba byiza nanone bitavuze ngo ni akazi ka leta gusa yego abantu bose ntibanganya amahirwe niba utarabashije kwiga ngo urangize ukaba waracikirije hari iki- hari icyo nyine kigomba kukwigisha ukihangira umurimo noneho nawe ukiteza imbere nk'urubyiruko muri rusange rero nanjye nkanjye nakiheraho sinakigwa njya kure bitewe n'uko kuvuga ngo amashuri yanjye imana aracikije ubu mba mfite icyo nanjye nkora cya kane cyakwiriye kuba cyakanyinziriza nkabona kirantunze ntacyo bintwaye ubu wowe ufite akazi
so yewe navuga ni ni ukwihangira imirimo nyine Mm.
Eh, ariko mbona nta kigo bitwaye rwose yenda icyo nabasaba nka leta kugabanya ku kigendanye nanone n'umusoro ntabwo nzaba nkoresha ibihumbi makumyabiri njya gusa nk'umuntu ufite za nk'igihumbi magana abiri umusoro tugasanga twajya kuwunganya kandi tutanganye ubushobozi aho niho hantu batugarukiraho gusa ku rubyiruko nicyo kintu nabasaba cyonyine
birumvikana cyane gaspar urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo utanze hano mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
yego namwe murakoze Eh, ugire icyumweru cyiza ku murongo wa telefoni dufite emeli
wiyala Eh, wakoze kwihangana kandi ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
ego murakoze ye igitekerezo cya mbega uri hehe emeli
yewe ndi bujumbura mu burundi
aha umurimo aho ngaho i bujumbura wifashe gute
aha ni buke buke ni buke buke nyene mu harabura iki bisanzwe sanzwe sanzwe ndi umunyeshure Mhm.
eh ubwo rero wowe nta nubwo urajya ku isoko ry'akazi ngo ibyo abandi bavuga ubashe kubyumva no kubi- kubibamo mu buryo bwi- bw'imbona nkubone
mu bisanzwe sindaja ku isoko neza muga gusa rimwe na rimwe kubera niga kuri kaminuza naho wari ndabica mu ntuzu bya segondere ugenda ubikurikira birenga uhinguka
Eh, ngenda ndabikurikiranira na hafi kuko urumva ni nayo ntera ntera intambwe nja aha ngaho rero mbwira uko ubona byifashe
muri rusange ivyo uko mbona vyifashe vye- kabisa uko bavuga ngo batera bagwira ku mwanya ku mwanya novuga mu bisanzwe yuko batagwira cane abaronka akazi ntibagwira cane kuko abaheza nabo batera baba benshi Eh, aho mperereye niko ndabibona kuri wowe ubona ko umubare uriyongera ariko noneho kubera ko n'abagashaka bakomeza kwiyongera bikaba nk'igitonyanga mu nyanja
Eh, biba nki- biba biba uko nyene kabisa kubera uko biyongera ahubwo abakaronka bake nibo bake kuba kuba baba bahejeje bashaka akazi
Ya, birumvikana none ubona hakorwa iki ga emeri
icyakorwa ni uko urwaruka rwose ruba ruza ruhejeje amashure kumbure leta yoraba ukuntu ibategurira ibintu by'ama entreprise cibura amashyirahamwe atandukanye hama bagashobora guhuriramo ikabarosa umutari mu gihe bafite icyiyumviro gifite inshingano nyayo bakabona gukorera hamwe kuko none kuko ubu akazi muri leta ndabona kagoye cyane Ni- ntukaronka niyo ukumvise ukajya gupostira ntibyihuta ngo uronke ako kazi ntibyihuta ngo bagu- ngo ugire amahirwe yo ku- kuba urimwe mu bo bahitamo ushobora gusanga mushobora kujya kudepoza abazokaronka baramaze kuba batogwa hakiri kare naho kukihangira byobyo
nabyo ni benshi barabikora ariko uburyo nabwo nibwo buca bugora Mm.
Eh, bisaba umutahe bisaba umutahe kugira witangurize akazi kawe
Emery turagushimye cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye ikiganiro muri Isanga hano ku ijwi ry'Amerika usangije bagenzi bawe ukomeze kugubwa neza aho ngaho i Bujumbura mu Burundi
yego murakoze cyane
radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu bihangira imirimo harimo n'abahanzi bakora muzika cyangwa ibindi bihangano Sharinanina bati mfata
Inani dancehall session. Shalina Nina. This is a dancehall session. Eliakis music.
uri mwiza uri ikirenga maze amezi nkureba amazi igihe nkugenzura uyu munsi reka mbivuge ko ari wowe nshaka uyu munsi reka mbikubwire ko wanywaye umutima Baby, ntundize, oh, ntushavuze, emera utari namusanga kuko nanjye nje ngusanga baby ntundize oh ntushavuze emera utari namusanga kuko nanjye nje ngusanga unkomeze fata ntunde kure oh fata unkomeze baby fata fata fata fata fata nkunda uburyo umpobera akunda ibyo unkorera nshimira aho nagera uri uwa mbere fata unkomeze fata ntunde kure oh fata unkomeze baby fata fata fata fata mana ibi bintu ni byiza eh, uru rukundo nukuri ruraryoha ngiye kubwira amasenge na mama ko tuzahorana ntuzigera umwumura numye ruri ntabwo akubwire akubwira uko wazonze singuteze ibitangaza oya iyi mukomeje gutega amatwi ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri sanga turakomeje hagati mu kiganiro cyacu ku murongo wa telefoni dufite abantu batatu dufite jean bosco dufite kwizera dufite na landisilas ndasaba landisilas na kwizera kuba bihanganye gatoya tubanze twakire jean bosco jean bosco ikaze mu kiganiro muri sanga
ego mwakoze kunyakira uhamagaye ijwi ry'amerika uri hega jean bosco
ndi bujumbura mu burundi Ye, bujumbura mu burundi mumeze neza
tumeze neza turashima ye ikiganiro rero insanganyamatsiko wayumvise igitekerezo cyawe ni iki
insanganyamatsiko ntawayumvise kabisa jewe nkaho mperereye kuri icyo kintu kijyanye no kuronka akazi mbona kigoye cyane kabisa mu guharuka mu burundi iwacu ni ikibazo
kubwaho ukabona ko Urugero, iyo mibare bavuga ko yagabanutse y'abantu badafite akazi ubona atari byo
oya je ntavyo ndiko ndabona kuko ufashe nk'urugero je namaze segondere mu mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi Mm.
ndavye nko muri izo promosiyo zose ziri imbere yanje canke ziri inyuma yanje gatoya nta bantu boba bize nko mu bisata nizemwo boba bararose akazi ntabahari
warangije segonderi uhita ucumbikiraho
oya ubu ndi kuri universite maze umwaka wa mbere ubu ngiye mu wa kabiri ngeze mu bakaloreya ariko ikibazo cyo kuronka akazi ni ikibazo kigoye kabisa ego kuko turavye nk'amapere dofure yose bagenda bagira hari ikintu bashirako ngo egiseriyasi do senka iyo ikaba intambamyi ya mbere ituma urwaruka rumaze amashure atakazi baronka kuko sinumva ibyo bitigiri bavuga yuko vyiyongera mu gihe abaronka akazi ari ba bandi nyene baba bavuye mu yandi masosiyete binjira mu yindi none ibyo biharumva biyo kuyongera bivuye he naho ibyo ko ibyo kwihangira imirimo byo bivugaho iki jean bosco
ibyo kwihangira imirimo byari byo turagerageza tugahanga ariko intambamyi imwe dukunda guhura nayo ni ikibazo kijyanye n'amakori maremare kuko ntazi nk'urugero hariho inshuti yanjye yagerageje guhanga umurimo irarondera kuziyoshinga akabari gatoya gaciriritse
ariko telefone yawe ifite akabazo sinzi niba ushobora ku- kuba kuba- kujya ahantu hatuje ku buryo ijwi ryawe ryumvikana neza
ego cyaba ikibazo cya connection ndibaza Mm. hanyuma bigenda bite
kuri iki kintu ariko ndavuga ati nk'umuntu agerageje guhanga nk'umurimo yokora Mm.
hariho nk'inshuti yanjye yageze guhinga akantu ka- yokora gatoya aragira akabari gatoya gaciriritse
Mhm.
ariko ikibazo cy'amakori ni kirekire kuko icyo usanga uri gukorera mu makori atanyungu ushobora kubona nawe kugira ngo witeze imbere ku bwawe rero uti leta nigabanye imisoro ngira ngo nicyo ushaka kuvuga
ego icyo ni cyo cya mbere nabanza gusaba batugabanye imisoro barabe ku rubyi- ku rubyiruko abantu baba ariko bararondera ukuntu bokora utwabo barabe ukuntu botugabanya ko imisoro
urakoze cyane jean bosco ikindi nacyo na- nashaka gushyikiriza Mm.
sinzi nko ku bijyanye n'amapere dofre abayagira sinzi yuko bo- bokinyumvira ko icyo kintu ku bintu by'ama egisperiyanse sinzi yuko icyo kintu bacyumva mu gihe woba uri kuwangaja ushaka egisperiyanse ese wowe uri kuratangwa akazi kugwaruka cyangwa wowe uri gutanga akazi ku bagafite n'icyo kintu ndumva yuko umenga ntikimeze neza cyatiriwe inzitizi yo kurondera akazi ntiwumva ko abagafite iyo bagiye muri urya mwanya basiga igiti hanyuma abo- urwaruka narwo rukaronka
oya si uko bimeze kuko nk'ubu apere dofre ibaye ino mu burundi wacu muragenda n'ikibazo mugakora ahubwo mukaja gukora abagiye ku kazi baja bakarembeje nico sinzi ikibazo ukuntu bigenda mu gutanga akazi mu burundi haracarimo ikibazo kirekire cyane biharose ibyo biva kabisa
turagushimiye cyane jean bosco kuri ibyo bitekerezo byawe ukomeze kugira icyumweru cyiza aho ngaho i bujumbura mu burundi
ego namwe ndabashimiye
radiyo ijwi rya amerika twakire na kwizera
Halo.
We, kwizera uranyumva
Ndakumva neza.
Eh, gabanya radiyo aho ngaho ndimo ndumva birimo byisubiramo gerageza kugabanya hanyuma urahagana he kwizera
Nk'uko ubivuze nitwa kwizera Eliyezeri mbumva ndi mu karere ka Rurindo neza neza ni mu majyaruguru y'u Rwanda niho mbumbira.
irurindo ndahareba insanganyamatsiko wayumvise rero ngaho igitekerezo cyawe ni ikihe
ngira ngo insanganyamatsiko mwatuzaniye uyu munsi mwakoze kugira ngo mudukoranyirize insanganyamatsiko nk'iyi ngiyi nziza Ari- ariko njyewe icyo nayivugaho nda- nda- ndabanza nakubaza m- m- mbega kugira ngo babone ko abashomeri bagabanutse cyangwa abantu ba- bafite akazi bagenda bagabanuka e- i- icyo bashingiraho cy'ibanze ni igiki kugira ngo babone uwo mubare
icyo kibazo mbajije nagombaga kukibaza impuguke muri byo kubera ko njyewe ubwanjye ntabwo mbisobanukiwe nanjye ni ukubaza nkawe ariko icyo nakubwira ni uko hari ikigo cy'ibarurishamibare gishinzwe ubushakashatsi mu bintu binyuranye by'ubuzima bw'igihugu bijyanye n'ubukungu bijyanye n'iby'ubuzima bijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage bijyanye n'iby'akazi bijyanye n'ibindi bintu byose bitandukanye icyo kigo rero nicyo cyakoze ubushakashatsi kigaragaza ko mu myaka ibiri ishize uw'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi n'ibihumbi bibiri cumi na cumi n'umunani umubare w'abantu babura akazi wagiye ugabanuka hari n'ikindi rero eh, nanone cya trading economics eh, gikora ibyegeranyo ku buzima bw'ibihugu bitandukanye hirya no hino eh, twashingiyeho tuvuga ibyo mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibyo bashingiraho rero ntabwo ngewe nabikubwira muri uyu mwanya ariko icyo nakubwira ni uko ubwo bushakashatsi bwakozwe bukagaragaza iyo mibare hanyuma nanjye nkagusaba igitekerezo cyawe n'uko ubibona
urakoze cyane kuwunciramo muri makeya ariko kuko iyo mpuguke itabonetse ngira ngo ubutaha insanganyamatsiko nk'iyi ngiyi niza twizere ko impuguke izaza tukayibaza ibibazo bitandukanye kuko nk'iyi nsanganyamatsiko mwatuzaniye ntabwo nzi niba mwayiteguye mushingiye ku gihugu cy'u rwanda cyangwa se mu bindi bihugu bitandukanye ariko nkanjye mbuze aho mperereye nyirizina ngira ngo hano mu majyaruguru y'u rwanda by'umwihariko aho mperereye hano mu karere ka rulindo nta muntu utari kubona ko icyitwa akazi ku rubyiruko ari ikintu gikomeye cyane ndetse ni nayo mpamvu ubona ko twebwe twamaze navuga ku gutera indi ntambwe cyangwa se kubasha kubona ubushobozi bukeya twabashije kugira gutya tukihangira imirimo ubwo rero ngewe icyo navuga ni uko ikintu cyitwa akazi kukabona ni ingume ni indyankurye ndetse ni ikibazo kidukomereye cyane by'umwihariko hano mu karere ka rulindo ho mperereye none ubona hakorwa iki
ikintu cyakorwa kugeza ubu ngubu rero ngewe uko mbibona mbona mbere na mbere abayobozi nibo bagomba kubanza kubishyiramo imbaraga n'ubwo n'ubwo n'urubyiruko natwe tutagomba kujenjeka ngo twicare dushyire amaboko mu mufuka ariko ngira ngo aho urubyiruko aho ruri hose hano mu gihugu cyacu mpamya ko nashidikanya kuba buri wese yaba intangarugero akisuzuma akabasha kugira icyo yakora atitaye kuvuga ngo ngewe ngo wenda ngo ndangije ngo amashuri yisumbuye cyangwa se ndangije kaminuza ngo ubwo ngubwo noneho ngo reka ngo nicare ngo ntegereze akazi ka leta birashoboka ko buri wese iyo myumvire yayishyize hasi agakora akazi ako ari ko kose abashije kubona mpamya ko icyo kibazo aribwo cyagenda gicika gake gake ku buryo mu myaka iza kuko nk'uko mwari mwabivuze dushobora kuzabona abantu badafite akazi bagenda bagenda bagabanuka naho abayobozi nabo bagomba kubishyiramo imbaraga nabo amanama agenda aba hirya no hino atandukanye bibutsa umunsi ku munsi bagenda bashishikariza urubyiruko banarukangurira ndetse ibyo bintu bikaba ibintu bya buri munsi mbona ari wo muti urambye kugira ngo tuzabashe kubona koko urubyiruko tutavuga ngo ni abashomeri ahubwo n'abo bashomeri bakagabanuka kugeza ikibazo gikemutse burundu buriya se si yo mpamvu leta yashyizeho ikigo cyigisha ubumenyingiro kugira ngo n'abatabashije kujya mu mashuri ya minuje babashe kwiga ubumenyingiro bashobora gukoresha mu kwihangira imirimo
ngira ngo by'umwihariko nko mu gihugu cyacu hirya no hino udukiriro tugiye tuba duhari ndetse n'ikintu cyose gisabwa kugira ngo umujeni cyangwa se umukobwa abashe kuba yakwiteza imbere ibyo rwose hano mu gihugu cyacu birahari ariko mbona ko ni ibintu bidashyirwaho n'imbaraga kugeza uyu munsi ku kigero cyifuzwa runaka ubwo ni ukuvuga ngo icyo kigo kiryaho n'ibyo ariko ntabwo kirimo gutanga umusaruro wakagombye kuba uboneka nkurikije aho ngenda ntambagira hirya no hino mu gihugu cyacu harabura iki
kugeza ubu ikintu kibura ni ya myumvire kuko nkange ngira ngo nk'abajene ngenda mpura nabo urahura n'umujene akakubwira ati ngewe ubu ngubu ntabwo nshobora gufata isuka ngo mpinge ntegereje kubona akazi ka leta ntegereje kugira gutya nkabona akandi kazi katari ako guhinga ukumva muri we iwabo bafite umuba w'amasambu hafi amahegitari n'amahegitari ariko ukumva uracyafite iyo myumvire inama igaterana ku rwego rw'umudugudu ku rwego rw'akagari ku rwego rw'umurenge ariko ngira ngo umutagomba ukabona icyo kintu gishojwe nta muntu n'umwe ukivuzeho ibyo rero ugasanga n'ubundi turacyavomera mu rutete niko navuga ku bwawe rero niba nkumva neza kwizera riravuga uti leta ibyo yagombaga gukora yarabikoze yashyizeho ibyo igomba gushyiraho ikibazo kiri mu myumvire y'urubyiruko rutarabasha gukanura ngo rumenye ko amazi atari yayandi
eee kuko nk'ubu nkanjye njya gufata umwanzuro wo kuva hariya mu majyaruguru mutagoma ngira ngo urahabona mu karere ka rulindo ni uko nabonaga ko ni uko nabonaga ko si uko nabonaga ko nta kintu nahakorera ahubwo ni uko nashatse kugira ngo imikorere yanjye nyagure njye gukorera aho mbona bizatanga umusaruro kurusha hariya mperereye ariko nk'iyo manutse nagera hariya nkabona umuntu w'umujeni nkabona ntashobora no kubasha kwigurira n'urukweto rwiza rwo kwambara ariko agifite iyo myumvire yo kuvuga ngo ngewe ntabwo nshobora gufata isuka ngo ahubwo ngo nimuzane wenda nanjye muzane i kigali kuko ubu ngubu ariho ndi kubarizwa mba mbona icyo kintu ari ikintu bagomba kwikuramo urubyiruko kugeza amagingo aya ngaya ugategereza ka kazi ushaka bitewe n'icyo wize ariko ukagira ifatizo ry'ibanze ukagira aho uhagarara ibyo ngibyo ngira ngo aho umunyarwanda wese ari by'umwihariko w'urubyiruko dore ko ari izo mbaraga z'igihugu cy'ejo hazaza ngira ngo nituramuka tuyikuyemo ndizera nashidikanya nk'uko mwabivuze koko imibare izagabanuka ndetse tubone ni n'umuturambye wo kuvuga ngo abashomeri kubura akazi byacitse mu gihugu cyacu kuko igihugu cyacu ni igihugu cyagutse ushobora kuba wakoramo ikintu ibintu byinshi bitandukanye ndetse n'ako kazi kakaboneka ariko kandi natwe tukishakamo ibisubizo ahubwo kugira ngo abo tubyara natwe tuzabaha akazi cyangwa tunabahangira imirimo urakoze cyane kwizera elezari kuri ibyo bitekerezo byiza cyane ushyikirije bagenzi bawe baguteze amatwi hano mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika radisirasi twagutindiye cyane twihanganire ibitekerezo byaje ari byinshi ariko noneho akanya karageze turaguha ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane kumpa akanya kugira ngo ngize nshikirize nanjye urahagana he radisirasi
ubu jya naravuye i bujumbura ariko nagiye gushaka ubuzima muri congo ndi neza na neza mu gisagara cya bukavu aho i bukavu byifashe bite
ni amahoro cyane tumeze neza duga ku ijambo
yego ngerageje kuraba ibitigiri bavuga ko by'abaronka akazi byabaye byinshi abatagafite nabo usanga ari bato cyane novuga ko ngerageje kubiraba aho nherereye cyane aho maze kugendera mu bice bitandukanye by'igihugu nibaza ko ibice bitaragabanuka ku rugero rushimishije cyane urabye icyo noshingira ko cyane ni uko nko mu bice bimwe bimwe byegereye ibindi bihugu usanga ugaruka bwagiye kurondera ubuzima ahandi kubera yuko mu gihugu babona bitari biragenda neza nova nko mu bice byegereye cyane cyane urabye kuri mu bice nka rumonge nyanzarake makamba amaprovensi cyangwa uburere bwegereye amaforontiyeri urwaruka cyangwa abatagira akazi benshi bagiye kurondera ahandi mu mahanga ni ukuvuga ko ibyo bice navuga ko byaba byagabanutse kubera yuko aho urwaruka rwinshi rwagiye kwirondera hanze kuko mu gihugu rwamaze kubona ko naho ubuzi buhari ababurondera ari benshi ariko bwakubatirusha ubundi bwenge bwo kujya kurondera hanze nk'uko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yari yabivuze aravuga ko bikunda ishuri ari ryiza kugira ngo ritange ubumenyi kugira ngo uwuhejeje ishuri abonye bikunda ko ajya kuronderera ahandi mu kindi gihugu bishoboke agende nibaza ko aricyo urwaruka cyane rwafashe nka nkama rujya kuronderera ahandi hantu muga mu gihugu hoho ubuzi burahari ariko ababufite nk'uko mwene mugenzanzira ntanguriye basaba basaba gusaba ibintu byinshi nko muri leta usanga basaba ngo egisperiyanse y'akazi imyaka itanu imyaka itatu none nk'akabazo nawe cyambaza uwo muntu yoronkera egisperiyanse muhira atatari arakora cyangwa yoronkera egisperiyanse ku kazi ni ukuvuga ko bagize ngo iyi egisperiyanse ikumira aba- benshi ba- barondera akazi igahita ishaka guha akazi abari bagafite nyine urakoze cyane na disirasi kuri ibyo bitekerezo tugejejeho aho ngaho i bukavu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo
murakoze cyane
radiyo ijwi rya amerika ku murongo wa telefone dufite abantu batatu umwanya uragenda uba mutoya dufite idirisa dufite bukelo na noel ngiye kubasaba mugerageze kunyarutsa mwihutishe kugira ngo isaha zitadufata idirisa ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane mwiriwe mwiriwe mwiriwe Eh, eh, ni ndi hano i kigali niho ntuye ni karoroma Mm, Eh, ikintu navuga ngewe ndashima leta yacu mhm, leta yacu ahantu nyine yadukuye ngewe ni- ngewe ni ibintu by'imyuga
yego gerageza kunyarutsa turabona Mm, Eh, twa- turayishima ku byo yadukoreye yadukuye mu muhanda idushakira aho tu- aho dukorera akazi karahari bari bari abavuga ko nta kazi gahari akazi karahari mu rwanda nta kibazo turagakora amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane bagira inama wihuta
urebye inama nabagira urebye ngewe maze ku- ku- ku reme- ku reme ry'akazi maze imyaka ma- cumi ni- cumi n'irindwi nkora ni ukuvuga ngo ni- a- a- urubyiruko rure- rurebe- rurebe imbere rwo kureba inyuma rurebe ibyatuma biteza imbere kugeza kugeza aho bateje igihugu imbere bo kureba bugufiya barebe icya- icyatuma wowe kwiteza imbere wowe ubwawe ariko akazi kuba gahari karahari ahubwo bo batekereza icyatuma baba biteza imbere ubwabo
idirisa turagushimye cyane kuri ibyo bitekerezo usangiye na bagenzi bawe hano ku ijwi rya amerika
Eh, murakoze cyane ku murongo wa telefone dufite okelo
muraho urakitsaho okelo we
ende ndaho amakuru amakuru
amakuru ni meza ni amahoro muri amerika ni amahoro muri amerika nawe aho ngaho paderi ni sawa
eh ni sawa buke buke no kurwara nuko ubuzeho ariko
eh mbuzeho bw'ubuzima abaryo samwe nabara n'ubuzima nuko Eh, insanganyamatsiko rero wayumvise komeza ku ijambo dore dusigaranye iminota mikeya
yego eh, by'ukuri ibura ry'akazi muri ibi mu bihugu byacu ni ikibazo
Mm, ariko noneho ibintu byo eh, politike mbi politike mbi mbi eh, ubu ivangura ry'umurimo Ah, ikindi isuzugura cyangwa ah, kunena akazi ako ariko kose ku rubyiruko ibyo bintu bitatu nibyo ndeba by'ukuri urajya urasanga nimba ushaka akazi mu mwanya uyu n'uyu ari ku rwego rwigenga cyangwa se rwa leta ugasanga harimo ivangura icyo kintu nicyo kintu afurika yacu ari nayo mpamvu usanga urubyiruko kenshi turimo twambuka tujya i burayi mm, turi kugwa muri muri iriya nyanja icyo kintu ndatunga urutoki ubutegetsi bwa afurika abaperezida bamwe na bamwe ikindi kuba utemerewe kuba wa urabahora iki
a- akenshi abaperezida b'afurika a- icya mbere mbona ntabwo ni abantu bajyaho bikunze mu kujya gutanga imyanya y'imirimo ugasanga barari usitanga umwe ararinda kubaza hejuru na perezida nabwe bikaba byamugeraho kugira ngo amenye ninde ugiye gufata umurimo urwego ruri- ruri purayiveti perezida nawe agomba kuba abizi kugira ngo ubone umuntu ubashyize mu gatebo akabanza- kamwe uba- ubashyize mu gatebo kamwe kandi sinibwira ko ibyo byaho barega byose bose babisangiye
ntabwo ari bose ariko urebye afurika dufite iyo ngeso ku bategetsi Mm,
Eh, iyo ngeso irahari nakwemeza mirongo icyenda ku ijana mhm, komeza tuve ku bategetsi noneho tujye ku
Eh, ndebye ku rubyiruko nanone urubyiruko turasuzugura akazi ariko bitari ngombwa ndatanga urugero hano muri ibi bihugu turimo by'amahanga pe nemera urubyiruko rwaho cyane hari igihe usanga urubyiruko rw'inaha ruriga cyane ugasanga rumwe rwaraminuje ariko ntabwo barindira ngo babone akazi muri leta cyangwa se mu nzego izi n'izi zikomeye urasanga bafashe amasuka bahinze ugasanga nk'urubyiruko nimba yahinze cyangwa se hari umwuga yihangiye yarize amashuri akomeye ugasanga ni- ari nk'abasanga barize ibijyanye n'ubuganga bararangije iza univasite zikomeye z'ubuganga ugasanga ari mu buhinzi cyangwa se ari mu kazi ko hasi Um- umwe ashobora gusuzugura ariko ugasanga ka kazi ko hasi mu mwaka umwe cyangwa mu mezi atandatu kamugejeje ku muri- ah, ku bintu bihambaye cyane hano nkabona ko urubyiruko natwe tutagasuzuguye umurimo uwo ari wo wose waba warize cyangwa utarize icyo nacyo cyadufasha
Mhm. hanyuma se ikintu umuntu witwa emeri i bujumbura mu burundi yigeze kuvuga ati leta ikora uko ishoboye ah, ariko abantu basohoka mu mashuri barangiza baza ari benshi a- a- akazi karaboneka ari kenshi ariko n'abarangiza bakaza ari benshi byo urabibona ute
akazi karari a- o- aba- amate- amate- ubutegetsi bwacu cyangwa leta zacu zirashinga amashuri menshi atangira abantu kwiga ndetse n'abana kwiga tuki- bakiga ari benshi ariko noneho leta aha- hari ahantu nyitunga urutoki baraharanira ko abantu bakwiga kenshi benshi cyane ariko noneho ugasanga ese ibiri imbere bazakora birihe basangije ya mashuri bari kwiga ugasanga ntabyo ugasanga leta ntabwo irimo itunganya imbere yabo y'ibyo ba- y'ibyo bazakora ya- ya bya mash- ajyanye n'ibyo ya mashuri bize icyo nacyo leta ikaba Ngira ngo yajya ibyo- yigi- ikangurira
Eh, ngira- ikangurira abantu kwiga Eh, ngira ngo ibyo biterwa na leta iyo ariyo okero ah, wenda waba uvuga ariko ntekereza ko ah, hari ibihugu byi- eh, nk'uko twagiye tubibona bitandukanye bagenda bashyiraho n'uburyo mu by'ukuri bwo gufasha abantu kubona eh, imirimo reka tugushimire amasaha ntabwo ari ku ruhande rwacu twakabaye tuku- tukugumana tukarangiza ibitekerezo byose ariko noel arategereje ku murongo wihangane okera ugire umunsi mwiza aho ngaho padel mu majyaruguru ya uganda
murakoze geoffrey namwe icyumweru cyiza noel ikaze usongora wihuta cyane dusigaje iminota ibiri
yego murakoze cyane njye urahagana nagomba kubwira nk'intererano ndi i bujumbura mu burundi Eh, zana iyo ntererano wihuse
sa zana iyo ntererano wihuse dusigaje umunota umwe
yego murakoze njye nagomba mvuge n'ibijyanye n'ibi by'abantu rwaruka usanga ruheza amashuri mu bwaruka borobozi icya mbere nagomba mvuge ni uko tubona abantu benshi umubyeyi arita ku rutare no ku mabuye akasomesha umwana hari hakwiye kubaho umugambi wa leta igategura amashuri ashobora ushobora gufasha iyo umubyeyi yitaye ku rutare akigasomesha umwana leta nayo igategura imigambi itandukanye hamwe abariko baraheza amashuri bagashobora kuronka ubuzi ndeka ndetse n'abagwizatunga bo mu bihugu bi- bibanyi byo mu burere benshi urasanga bafise ubuzi bwinshi muganje bajya kurara no mu bihugu bibanyi bya- bifise abantu bize bashobora gukora ubuzi butandukanye ntibashobore kuza kuraba mu bihugu bitandukanye ibihugu bya afurika kubera ubuzi bukenye ngo bashobore kuza guhiga abantu ba- babaha- baha akazi urakoze rero nagomba cyane gusaba nk'abantu bafise ubuzi abafise uburyo bwo gushinga nk'amashyirahamwe atandukanye mu bihugu bibanyi bakaraba muri ibi bihugu bya afurika aba- aba- abafise ubwenge ni benshi bize amashuri bashobora gukora mu makampani atandukanye bakabizera hama bagaca babaha ubuzi murakoze urakoze cyane noel tugushimire dushimire namwe mwese mwateze amatwi ikiganiro muri sanga dushimire rero ku buhanga bw'ibyuma na fatu alimas karara wegeranije kino kiganiro ngewe kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma turasubira mu kanya mbasigiye aka karirimbo ka david rutaro mile
Oza chimunenda nono Nene bumpayo sawa Cause I'm on fire Loachi mwana konkavya No tampa dawa ah, Inakupenda ila wewa una uhakika Roho yangu ndani inalalamika Penzi lako kwangu imekuwa pata shika Ninaomba dada unipe dakika hey, Unanikatakata lakini nitakupata hey, Leo ligenda wanja kusigala nga